ni radiyo nk'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi riri mu kinyarwanda mu burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mu twumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwibe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga cy'umunsi ni ikiganiro kidasanzwe kuko kija kwibanda ku rupfu rw'incamugongo ku barundi rwa nyakwigendera perezida w'uburundi pierre nkurunziza rwaje incaduka ku izina ryanje hamwe n'irya bagenzanje turahojeje umuryango wiwe inshuti hamwe n'abarundi bose muri iki kiganiro rero twatumiye twatumiye abashingantahe eh, batatu babiri muri bo bigeze kurongora uburundi hamwe n'umuhinga yanonoseye ibibazo bijanye na politike kugira ngo turabire hamwe ukuntu ubutegetsi bugiye kubisikanya muri iki gihe vyaba bitekanijwe kw'ico gikorwa corangowe na nyakwigendera ashikiriza ubutegetsi umunyapolitike yatowe n'abanyagihugu evariste ndayishimiye kw'itariki ya mirongo ibiri y'ukwezi k'umunani turi kumwe na perezida silvestre ntibantunganya miriwe neza ntibantunganya muriwe neza ndaramuje kandi nabo turi kumwe mu kiganiro hamwe n'abarundi bari kuhatwumviriza turi kumwe kandi na perezida domisiye ndayizeye miriwe neza perezida ndayizeye mwiriwe cyane naje nuko ndaramukije abatwumviriza bose Eh, turi kumwe kandi na innocent mbano afise eh, ubuhinga yanonosoye eh, mu vyerekeye politike miriwe neza innocent bano mahoro baramukije mwese abakozi bashinga ntahe mwese kuba mwitabye ikiganiro reka rero dutangure kuri mwebwe niba ntunganya ubwa mbere na mbere mwakiriye gute inkuru ko perezida pierre nkurunziza yaryamiye ukuboko kw'abagabo urumva inkuru nk'iyo ngo tuziva mu kirundi canke mu kinyarwanda ni inkuru yica mugongo uriya igihugu kubura uwugitwara ujya ko mu muryango iyo serugo aryamiye ukuboko kw'abagabo ariko rero imbere yo kubanza gutanga ivyiyumviro vyanje nagira nifatanye n'abandi bose ubwa mbere mu guhoza umuryango wari w'icubahiro umukuru w'igihugu petero nkurunziza umuryango waguze umugabo mu rugo ngiye kandi nkongera ngahoza n'abarundi bose bavuze eh, kizigenza wabo ngahoza rero n'abandi bose inshuti n'abagenzi ko ni igihe kitoroshe mu buzima bw'igihugu keneye yuko abantu bose bagenda bari hamwe kuvuga rero nk'uko wabimbajije jewe iyo nkuru y'incamugongo nayakiranye umubabaro mwinshi mugabo kandi nkagira nti uburundi burafise aho bugeze mu gihe ca none kugenda kubaka demokarasi nkagira nti ibi byose tuzoronka ingufu turafise ingufu kugira tugende tubirengera tubitorera inyishu yubaha ikubahiriza umurundi wese namwe perezida domitien ndayizeye abarundi benshi eka iyo nkuru yaje nk'icaduka ku bwanyu aho muyumviye mwayifashe gute bwa mbere hoho naje naguma nifatanye n'umuryango wabuze nifatanye na leta y'uburundi nifatanye n'abarundi bose muri iki gihe eh, uburundi bubuze umukuru w'igihugu cago kandi akaba ari n'umuvandimwe w'umurundi iyi nkuru twaye bwa mbere na mbere hoho byabaye inkuru nyene y'incamugongo nk'uko ntibantunganya bivuze iranadutangaza iranadutangaza kuko umukuru w'igihugu cacu turuzi ko ari umukuru w'igihugu wacu akomeye ukiri muto ukora siporo ku buryo mu barundi twese muri rusange eh, tumuzi ko ari umuntu atari afise ikibazo na kimwe cyerekeye amagara yiwe ari nacyo gisigura ko eh, twese twatangaye mbere na mbere hama turababara twatangaye kuko byaranatugoye kubyumva kuko byatabaye nk'ibimenyekana ku murango ariko biza gushikirizwa na leta eh, ku mugoroba ari naho twaciye tuvuga ati bya bintu nibyo koko birateye rero agahinda ubu igisigaye ni iki ni uko twese turaba igihugu cacu tukaraba inzego z'igihugu cacu tukaraba ingene ibikorwa twari turimwo vyobandanya murazi ko twari tuvuye mu gihe c'amatora turabe kugene ivyo bikorwa cobandanya eh, no kugene twobandanya imigigwa yo gushobora gufuba umukuru w'igihugu cacu mu cubahiro ciwe no mu rwego abarundi twamukunda igikorwa eka ibintu byakurikira ni ibibazo tuhava tuyaga mu kanya ariko imbere yaho reka n'umushantahe inosambano atubwire nawe nyene aho ari iburuseli mu bubirigi ukuntu yakiriye urupfu rwa nyakwigendera perezida pierre nkurunziza njye nabyakiriye bwa mbere ho giti cy'iwanjye w'umurundi inkuru y'incamugongo y'incamutima ubwanjye nta majambo mfise no bivugamo byarandengeye no biracandengera no kwitahura mugabo ndabifata uko kuko n'imana yari ya- yamuhaye ubuzima ngiye kubwisubiza ubwa icya mbere nk'uko abandi babivuze ni ukubanza guhoza umuryango wiwe guhoza abarundi bose eka n'uburundi kuko turabuze tubuze umurundi gusa ahubwo turabuze intwari Eh, intwari nk'uko mubizi yitanze ikatwitangira twe tukiri bato intwari muvuga nti urabona kuko ari musanzwe muzi ko yari n'imfuvyi yabaye imfuvyi kubera ibihe bibi mugabo ikemera kuba intwari kugira ashikana abarundi ku bihe vyiza jewe rero nkaba namwiyumvamo nk'umuvyeyi ari naco gituma mbaye imfuvyi imfuvyi cane cane mw'iragi ansigiye ryo kwama mparanira agateka k'umurundi kuko nivyo yatwigishije simbaye imfuvyi kubera ibibazo vyari bihari mbaye imfuvyi kubera ivyiza yari yaduhaye ari n'ivyo vyiza bitumye numva ko ndobandanya ndabishyira imbere ni naco gituma birimwo umubabaro mugabo hakabamo n'umunezero kuko agiye nk'umugabo ari wo munezero mfise ko akiza aduhaye n'iragi ritomoye kandi ryiza Egome reka tuvuga kuri mwebwe eh, perezida ntibantunganya muri mu burundi umutekano wifashe gute ah, muri iki gihe urumva kugira mwishure igitero cawe ushobora gufatira ku byinshi bwa mbere ufatira ku bondi hanyuma ufatire ku bigenda bimenyeshwa na mwebwe nyene abamenyeshamakuru aho ndi jewe mbona abarundi batekanye eh, nta rwamo ruhari mu cubahiro barafitiye umukuru w'igihugu batekanye ndaraba n'imbere yanje gisagara nkumviriza n'amatwi yanje ngumva yuko koko ari uko nyene abantu batekanye aba nakubwiye ibindi umuntu abashakira kuba mwe- kuri mwebwe bamenyesha amakuru ko kenshi amaso yanyu ashika kure hanyuma amaboko yanyu nayo nyene agatuma yuko inkuru mwanditse canke inkuru muvuze ishika kure ushika ubu nawe ndumva avuga yuko hari ahoba hari ingorane na ntonyi ngaha mu gihugu inyuma y'urupfu rw'umukuru w'igihugu namwe perezida ndayizeye aho umutekano wifashe gute ejo hari amakuru yatangajwe ko inyuma yaho iyo nkuru itangarijwe eka mu gisagara kari agacerere ubu vyifashe gute ego jewe mba ngaha mu- muri meri ya bujumbura muri rohero uno munsi nashoboye gusohoka ndatembera ngaha mu gisagara ca bujumbura ni ukuri abantu bararangura imirimo yabo ukuri kwamye amadarapo adugije kugera hagati nk'uko leta yabisabye Eh, ngarutse ku munsi w'ejo nk'uko nabibabwiye iyo nkuru yarabutswe hirya no hino ariko mu barundi twese ntawe wabyemera eh, ku buryo bimaze kwemezwa na leta urumva abarundi muri rusange nabo nyene baratangaye burya iyo nk'ebi ibintu nk'ibyo bishitse eh, ingendo ya mbere abarundi basanzwe bafite no kubanza kwiyegeranya mu muryango kugira ngo babanze babiganire mu muryango kandi ndibaza yuko abarundi benshi ariko babigenjeje benshi bagiye bataha muhira ari nacyo gituma uriko uratembera ngaha mu gisagara warabona yuko abantu bafi- bafise umurava wo gutaha amabisi aruzura n'iki n'iki niyo ntango ariko nta bantu wovuga ngo barahutejwe baragira ingorane hirya no hino jewe ntabyo numvise hariho urukurukuru rwaciye hirya no hino bavuga ngo hariho abantu bariko barasohora kabare hirya no hino twamye dusaba abarundi bose nuko twese twumviriza i- leta ingingo ifata n'intumbero iha abanyagihugu mu vyerekeye ukuzotunganya ico kibazo ki- kijanye no gushiraho inzego bivuye mu matora no kugene leta itunganya kuzoshingura uwo muvandimwe yahora ayoboye igihugu cacu mu cubahiro ciwe nk'uko nahirije kubivuga mu kanya Eh, mushena innocent bano hari abarundi benshi bavuga ko inzego z'umutekano muri muri iki gihe zateye imbere ku buryo eh, zerekanye mu bihe bigoye cyane rwose ko zakoze igikorwa gihambaye cyane rwose cyo kubungabunga umutekano uko namwe niko mubibona se nibaza ko iki gikorwa cy'abajeje umutekano gusa ni igikorwa cy'abarundi bose bamaze gutahura ko inzira nziza eh, yo ku yo gutorera inyishu ibibazo atari rusasu canke atari ibindi bintu abajeje umutekano rero ni abarundi igihe abarundi rero bose batahuye nibaza ko n'abajeje umutekano nabo nyene bateza gufata iyo nzira hanyuma mugabo umuntu akabashimira inyifato nziza kuko si si hose byama bimeze uko kuko hari abandi baba bafise ibindi baba ba- ba- ba- bashaka gushikako ariko nibaza yuko ubu abarundi muri rusange batahura yuko inzira yonyene ishobora gutuma ibashikana ku iterambere ubutungane n'ibindi byose ari amahoro ni naco gituma eh, n'ubu nibaza ko abarundi nk'uko abanye n'ishobora baje kubivuga batahuye yuko ari ugufatana mu nda mu gihe igihugu kiba kiri mu bibazo n'ubu rero mbaye kubashimira kandi ndabasaba ko bobandanya gutyo reka n'abajeje umutekano babyifatemwo ubugabo eh, bashi- eh, bakurikije eh, impanuro n'icyubahiro nyakwigendera umukuru w'igihugu cyacu yama ya- yama yatanze igihe cyose nibaza ko ari impanuro izo mpanuro yadutekereye gushika ku y'isaha twozigenderako tukaba turiko turabungabunga umutekano kuko niyo isoko y'iterambere nivyo dushobora gushikako vyose na demokarasi ibisigaye bica vyikora iyo hari amahoro n'umutekano kivuga ko kibazo cy'umutekano eh, perezida ntibantunganya hari amakenga mwaba mufise ko inzego z'umutekano zidashobora kuguma zibungabunze umutekano jewe n'ukuri nta makenga nogira ko ugiye kubiraba ni inzego urazi ibihe bikomeye nk'ibi twagiye ducamwo nka jewe mbaye nka wa wundi ati indawo ibaza uwayira- uwayirayeko nka jewe ndazi ingene vyari bimeze mu gihumbi kimwe magana icenda na mirongo icenda na gatatu yemeye kirondadaye yitaba imana canke mu mirongo icenda na kane igihe perezida ndaryamira nawe yitaba imana uko inzego z'umutekano zari zimeze ari inzego abantu batari bizi kubera ko zari bitunganijwe mu biraba amoko azigize ariko uyu munsi byarahindutse eh, turi kubona perezida ndayizeye muri kino kiganiro arabizi aho byatanguriye gushika uyu munsi isura yarahindutse ica kabiri ndibaza yuko n'izo nzego nyene za ubu ico zijejwe ku gihugu guhagararira umutekano w'abantu kandi icya nyuma ndibaza yuko kandi ati abanyapolitike uno munsi bogira bati reka turye mu matwi tuze kuhakoresha ibitagirwa nicyo gituma je nakubwiye nti ku bwanje eh, ndizeye kandi izo nzego bamwe bamwe usanga hari abo turi kumwe twebwe turafite abaducungera ndabona yuko aho bari batekanye perezida yizi yakubiye mu kanya ko yagize yatembereye mu gisagara kandi ndazi ko yatembereye afite ko yatemberanye n'abasirikare ducungera rero rero ngaha nobwira abarundi ni ukuri ngaha no kwizera nta kibazo mugitoni gishobora kuhava reka namwe perezida ndayizeye mubwire icyo muvuze ko icyo kibazo nyine cy'umutekano inzego z'umutekano mu rundi zirizigiwe cyane rwose zarerekanye mu myaka iheze mu bihe bitandukanye ko zishize hamwe eka zigize umugabo umwe kandi zakoze ibikorwa by'igitangaro mwebwe muri iki gihe hari amakenga muba mufite y'umutekano jewe ni ukuri nta mpungenge zise na ntoyi na ntoyi na gatoyi ko ibihe bigoye binini twarabirenze jewe ndibaza ko igihe twari mwiyamamazwa mu matora ndibaza yuko eh, cari igihe gikomeye kuruta ubu iyo ni icya mbere icya kabiri eh, kubona umukuru w'igihugu yatabarutse ego byaradutangaje kandi byaratubabaje Eh, ariko igikuru ni ukumenya imvo niyo ishobora gutuma hashobora kuba imvururu cyangwa induru igihe umukuru w'igihugu yaba yatabarutse kubera kwicwa cyangwa ibintu nk'ibyo ibyo nibyo bishobora kuzana ingorane nayo ubundi eh, muri leta murabyo ko badushikirije ukugene byagenze n'ukugene yageze igihe yitaba umuremyi nta muntu n'umwe ngaha mu burundi ashobora kuvuga ngo niwe yabikoze ku buryo bamukurikirana ngo bavuge ngo ni wewe nyirabayazana ku buryo byoshobora gutera imvururu n'induru mu gihugu hamwe abasirikare bategerezwa kubyinjiramo nayo ibyerekeye ukwitaba umuremyi nk'uko mubizi ibwirizwa shingiro irabitegekanya yuko ari ibintu bishobora gushika ivyo rero kubona aba twarabishyize mu ibwirizwa shingiro ni ukuvuga yuko mu mitima y'abarundi tuzi yuko bishobora gushika byashitse rero byashitse hariho amabwirizwa amategeko agomba gukurikizwa kugira ngo ibikorwa by'igihugu bishobore kubandanya kandi n'uwo muvandimwe tumushingurane iteka nk'uko nabivuze inzego rero zejwe kubungabunga amahoro n'umutekano jewe uko ndabibona zibandanije kurangura igikorwa cazo ukuri kwamye nta nubwo ushobora kuvuga ngo hariho inteko zahagurukijwe kugira ngo zigende gucungera aha cangwe hariya kubera iyo mvo oya ntabyo Eh, ntibyari bisanzwe ku buryo rero jewe nibaza ko twari dukwiye ahubwo gukengurukira no gushimira abarundi muri rusange kugene babyifashemwo bagumajiwe umutima mu nda bakakira inkuru mbi abayobozi b'igihugu badushikirije tukanashimira abajejwe kubungabunga amahoro n'umutekano kugene babikurikiranye ku buryo nabo nyene bamaze kubona yuko abarundi babyifashemwo neza jewe rero ndatekanye kuri ico kibazo nta mpungenge zise na ntoya kandi ndibaza yuko n'abarundi bose aho boba bari botekana ku vyerekeye ivyo vyadushikiye ahubwo ko dukwiye kwifatanya n'umuryango w'umukuru w'igihugu eh, wiwe tukifatanya na leta tugafatana mu nda twebwe abarundi bose dufatiye ko yari umukuru w'igihugu yaduserukira hose kugira ngo tumuherekeze n'iteka risanzwe riranga abarundi n'imigenzo yacu muri iki gihugu mukivuga kuri icyo kibazo cy'urupfu nyine hariho umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika john ndayizeye yanditse afite ikibazo ariko imbere y'ikibazo reka ndabasomere ubutumwa yaturungikiye avuga ati ku izina ry'umuryango wa jean ndayizeye eh, turafise umubabaro w'urupfu rwa papa burundi umuryango usigaye wihangane twakoranye byinshi mu bikorwa rusange mu ntara ya gitega nta muperezida n'umwe yo nganya ibyiza mu burundi nk'ibyo iyi nyakwigendera yashitse ko niwe yubahuka kwifatanya n'abakene mu kurima no kwama hafi imana imwakire mu bwami bwayo ati ndafise ikibazo ikibazo bafise ni uko dufise amakenga kuri urwo rupfu kuko amakuru avuga ko yari akomeye umunsi wa gatandatu n'igice c'umunsi wa mungu bivuga ko yahitanywe n'umutima none kumenga umutima dutanga umwanya wo kuja kwa muganga hanyuma dogiteri wiwe eh, yamukurikirana natange umuco w'ingene yafashwe n'ingene yasinzikaye ivyo nivyo bibazo murakoze ikibazo abaje ni ikibazo kigoye kumenya atari umuganga hari amakuru yo bamaze gutangazwa n'umuganga wiwe kugira ngo ah, perezida ntibantunganya oya urazi ibibazo nk'ibyo eh, nibazo bitoroshe kwishyura kuko ijana n'ingendo nyinshi ubwa mbere ho hariho ibyo kubahiriza eh, agateka ka muntu kenshi ibintu biraba amagara y'umuntu ugenda ubivuga hose mugabo biraba umukuru w'igihugu urumva hari aho bikenerwa ariko jewe icyo nohanura abantu ni uko bogenda bumviriza ibyashyikirijwe byashyikirijwe na leta kandi ubyumvirije yabishyikirije ishingiye kuri ubu kuri raporo bahawe nyine n'abaganga bamukurikira Eh, hanyuma ibindi ni ukuri ntihagire abishiramwo ibibazo byinshi ubu ni ugusangira umubabaro n'umuryango wabuze ni ugusangira umubabaro na twebwe abarundi hanyuma ahubwo tugafatana mu nda turondera kubandanya urugendo twari turimo n'uyu mukuru w'igihugu kuva mu bibiri na gatanu gushika uyu munsi tubandanya urugendo rwo kubaka igihugu cacu igihugu umurundi wese yumva yuko koko arimwo akishyira akizana perezida ndagizeye ikibazo ca juni ni ikibazo kigoye cane gose hara inyishu umwami mugiseko canke iciyumviro mwotanga rero ndibaza yuko ikibazo ciwe ahubwo kitagoye abandimwe kuko burya ntitwigira abahinga twese buri muntu n'akazi kiwe mu gihe abaganga bamukurikirana batanze raporo bakavuga ati byagenze uku n'uku jewe ndibaza bwa mbere na mbere yuko umukuru w'igihugu ntabwo afite umuganga umwe ni benshi bwa kabiri abamukurikiranye aho yari arwariye murumva yuko batubwiye yuko ntiyari umwe bari benshi bagerageje ndibaza yuko niba tutari abaganga tukaba twari duhari bofatira rero impungenge umuvandimwe afite ndazifata muri ya ngendo y'abarundi muri rusange iyo umuntu yitabye umuremyi ntibemera yuko umuntu ashobora kwitaba umuremyi bavuga ati hariho ikintu cyavuye ko kandi icyo kintu byavuye ko ntibavuga yuko ari umubiri watanze imihoho bakunda kuvuga bati ni uwundi muntu yamwishe bama bariko barashaka ingorane ku wundi muntu kandi atawuhari ugasanga umuntu agiye gutangura kuza arata icyeyi ku wundi muntu atari ngombwa reka rero dukore nk'abantu bakurikira iby'ubuzima uko bimeze kuko bene ibyo birashika yuko umuntu aba akomeye hanyuma akagira ingorane jewe ndamuha akarorero kugira ngo asubize umutima mu nda jewe byaranshikiye igihe bambika igihe bambika mu gitondo nari umuntu w'umugabo agenda agatembera ndagenda numva ntameze neza ndagenda kwa muganga baramfata ibipimo nca ndarindira ariko mu minota mirongo itatu narahindutse ndahinduka kugira ngo nshobore gukira n'abana bamperuye baca banjira mu modoka banjyana kwa muganga iyo nteba na gatoya nari kwitaba umurazi kandi nta muntu yari yangiriye nabi kuko nari ndumye muhira rero ibyo rero tubirekere abaganga nibo bashobora kubimenya nk'uko perezida ntibantunganya bivuze ufatire ku byo abaganga badushikirije twese ntibashobora kuduhenda hari umuntu cyangwa iyindi ngorane yagize barashobora kubishikiriza ariko nibaza yuko twufatira ngaho ibisigaye tubishyire ku muzirikanyi tubihe imana nicyo cyonyine noshikiriza nayo ubundi ashobora kwishyira mu mutwe ibintu byinshi ugasanga nawe nyine aragize siterese nini nawe nyine ishobora kumutera ingorane kubera gushaka ku nguvu gutora ubundi muntu yoba yatuma ibyo bintu bishyika kandi ndabitahura kubera urukundo umuntu aba afitiye ubundi ukabona aragutorotse uba utakigaruka ino sambano hari ico mushikiriza ku ciyumviro ca john ndayizeye asa n'ufise amakenga ku vyerekeye icahitanye ubuzima bwa nyakwigendera perezida nkurunziza eje nibaza ko john makenga umuntu wese aragira amakenga n'ibisanzwe ni ububasha n'idirwa vyiwe mugabo ico nashaka kumubarira nuko yotekana yohumura nk'uko abanyecubahiro bivuze leta irahari kandi hariho inzego ziba zibishinzwe mu gihe umukuru w'igihugu aba ari mu bihe nk'ibyo nibaza ko leta idashobora kwiyadukiza ngo itange itangazo nka ririya itabanje kubanza nicyo gituma kubanza gutohoza nicyo gituma nyakubahwa ndayizeye yari abivuze kare twari twari twatumvise amasaha mugabo tuza kubimenya ku mugoroba nibaza ko babanje baganga gufata umwanya wo kwandika raporo kandi ko bari benshi nibaza ko raporo bashikanye ariyo leta yashikirije rero uwo munywanyi nibaza ko kwemera ivyo leta yashikirije kuko niyo iserukira niyo ibaserukira ntihagire ibindi bintu biyumva mu mitwe ko ndazi ko abarundi mu gifaransa baravuga barakunda rusansasiyonere kugira barabe ingene babikamisha ntihagire rero uza gukamisha urupfu rwa nyamicubahiro umukuru w'igihugu cacu yitavye imana ariko bidufasha ahubwo kuja hamwe hama tumusengere ko nawe kugira ahora dusengera agasengera n'igihugu cacu tumuherekeze mu bisabisho eka kandi natwe naho turi dusenge dusengera n'uburundi bwacu igisigaye ibisigaye nabyo ni ugusaba abarundi ntibaze barafata ibintu bakwega ibintu bazana ibibazana bishaka gushanishamo abantu izo ntumbero bazirinde egame urwo rupfu perezida ntibantunganya rwashitse hasigaye nk'amezi abiri arenga gatoya kugira ngo nyakwigendera ashikirize ubutegetsi umunyapolitike yatowe n'abanyagihugu general evariste ndayishimiye ku bwanyu ibintu bigiye gukorwa muri iki gihe n'ibihe buriya nk'uko twabivuze tubitangura ibintu byose ni ukubirabira inyishu na cyane cyane biraba politike cyangwa inzego z'igihugu kubirabira inyishu twisunze amabwirizwa n'amategeko atunganya ingene bigenda rero ingene umukuru w'igihugu arangira ikiringo ciwe yikanzwe n'ibwirizwa shingiro ingene umukuru w'igihugu arangiza amabanga yiwe ko n'ivy'urupfu birimwo mu vyo ategekanya nivyo rero vyari bidushikiye twebwe abarundi muri kino gihe hanyuma rero hagategekanywa kandi n'ingene hatunganywa ingene asubirizwa iyo rero ari urupfu barategekanya yuko haheza hakagira uwufata ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu gihe c'agateganyo ngira no kwita interiva mu gifaransa kugira ngo atunganye amatora yo gutora umukuru w'igihugu mushasha kandi umengwa n'abanuruka neza ibyitwa shingiro bigatukanywa mu mezi atarenze atatu ariko rero ni ukunyaga ko hari ikintu gishasha kiriho muri kino gihugu cacu ko kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri haratowe inzego zishasha z'igihugu haratowe umukuru w'igihugu mushasha haratowe n'inama nshingamateka nshasha kandi ibyavuye muri aya matora biramaze kwemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro tuvuga rero yuko mu gutunganya ingene bikurikira bizobandanye ari ugushiramwo ivyo bishasha kuko hari inzego zatowe hari urwego rw'umukuru w'igihugu nkaba nizeye rero nkuko nabivuze yuko hari inzego nyene bizaba ariko barabitunganya ingene bizogenda bakazobwira abarundi neza ingene zatunganijwe umurongo ku wundi urumva rero ariko ivyo vyose ariko nta vuze gihambaye kandi tuza kugarukako tubuze umukuru w'igihugu ni ukuvuga yuko rero tutegerezwa kumwunamira tutegerezwa kumuherekeza neza n'iteka yari yahawe n'igihugu tutegerezwa kumuhereza neza ni ukuvuga rero yuko hari n'ibindi tuza gutegekanywa mbega kumushingura bizogenda gute ibitegeka gute aho kandi ngira ngo naho nyene turazi ko hariho inzego ziriko ziritegura zobishikiriza ni hamwe twatanga twa tuti twizere tege amatwi dukurikire iyo abariko bakurikirana ivyo bariko barakora babibwira abarundi hanyuma abarundi nabo baje muri uwo murongo izo nzego ziba zategekanije mugabo tukabigira twubashe kandi twubahiriza amabwirizwa gutangura kubwirizwa nshingiro n'ayandi mabwirizwa igihugu kigenda kigenderako perezida ndayizeye namwe murafise ubumenyi cyane cyane mu bya politiki mwarabaye umukuru w'igihugu ku bwanyu ibigiye gukurikira n'ibi yego nk'uko perezida ntibantunganya bivuze burya gutwara no gutegekanya nicyo gituma mu ibwirizwa shingiro hategekanijwe igihe umukuru w'igihugu ashoboye kutaboneka bigenda gute iyo atabonetse umwanya muto asimburwa muri uwo mwanya n'icegera ciwe hari n'igihe barategekanya kandi igihe umukuru w'igihugu atabara icyo gihe asimburwa mu mwanya perezida ntibantunganya yavuze n'umukuru w'inama nshingamateka ibyo birazwi biratunganijwe kandi ategerezwa guca ategura ayandi matora y'umukuru w'igihugu kugira ngo ashobore kumusimbura ubu rero nk'uko yabivuze umukuru w'igihugu yaramaze gutorwa n'amashingamateka yaratowe dukurikije ibihe bitegekanywa mu byerekeye amamanda ubu rero ndibaza yuko muri rusange hari hasigaye aya mezi abiri kugira ngo umukuru w'igihugu mushasha yimikwe nkaba nibaza rero yuko mu byerekeye ibikorwa bizobandanya leta igomba gutegekanya ukugene na ryari umukuru w'igihugu mushasha azimikwa dukurikije ibyadushikiye n'ukugene umukuru w'igihugu yatabarutse tuzomuherekeza nicyo gituma nongeye kuvuga nshimitse yuko kwicara tukarindira ico leta izodushikiriza kuko uretse umukuru w'igihugu yabuze izindi nzego zose zirahari kandi ukuntu zikora birategekanijwe mu ibwirizwa shingiro icyo gikorwa rero ntidushobora kukirangura umwe umwe wese ahari ngo ndayizeye kora iki perezida ntibantunganya kora iki kanaka kora iki oya byose bitunganywa mu gisata kijejwe gutwara igihugu ni ukuvuga leta ihari abo rero nicyo gituma nsaba abarundi bose kubatega amatwi tubizigire kandi dutegere neza ibyo bazotubwira ibyo bazotubwira n'ibyo tuzokurikiza kandi jewe nta mpungenge mfise na ntoya kubera iki kubera ko nk'uko ndabibabwiye amatora aheruka yaramaze gushiraho izo nzego ikibazo cari gisigaye no gushiraho gisata c'inama nkenguzamateka cyo kisata naco kirategekanijwe mu minsi iri imbere kuzotorwa kuko abahanuzi ba komine nibo bazobatora abahanuzi ba komine nabo baramaze gushirwaho ku buryo nibaza yuko ibyo byose nta mwanya munini bigomba kuzodutera kandi ndibaza yuko nta kajagari nta n'impungenge tugomba kugira ahubwo ubu igisigaye ni uko ritubwira mbega yabipanze gute kugira ngo twese tuzoce tuja inyuma yayo dukurikize ibyo izoba yafashe ingingo leta izoba yafashe mu byerekeye ibyo bikorwa bibiri inzego zivuye mu matora no guhereza umukuru w'igihugu yatabara ino sambano mwana nonosoye ibibazo bijanye na politike nk'uko abashingantahe babiri babivuze eka ibitekanijwe eh, mu burundi eh, bisa n'ibitoroshe kumenya ikizosha kiba kuko nk'uko babivuga umukuru w'igihugu ah, yatowe n'abanyagihugu azoshikira amabanga yiwe mu kwezi k'umunani aramaze gutorwa ku bwanyu ibishobora gushika muri iyi minsi icuna mu gihe kirangiye ni nk'ibi jewe ku bwanje ubu nibaza ko igihe ari ico kwanza ku- kugandarira iyo minsi ndwi baduhaye nyenicubahiro mukuru w'igihugu hanyuma nk'uko abanyenicubahiro nabo bivuze nibaza ko hari inzego zikwiye zari zo gutunganya ibizokurikira kandi ku bwanje nibaza ko eh, bafise amategeko atomoye kugira ivyo bintu bizogende neza Je rero muri iki gihe nibaza ko ari igihe nokwita cadeye Eh, perezida ntibantunganya mu burundi nk'uko mubizi harabaye indyane zikomeye cyane rwose indyane zifatiye ku moko indyane zifatiye ku ntara eka murazi ko n'igihe nk'ubu byari bigiye kuba ubwa mbere eka abategetsi bahanahanye ubutegetsi mu nzira ya demokarasi bwari bubaye nk'ubwa mbere muribaza ko abarundi bamaze kubabanura n'inyifato y'indyane z'amoko ikintu cyokorwa kugira ngo indyane z'amoko zibe umuzira mu burundi ni nk'ibihe ku bwanyu buriya injyane z'amoko abarundi batanguye kubona neza iziyaniriza biciye mu biganiro byagiye bigirwa inyuma y'igandagurwa rya perezida melchior ndadaye gushika mu mwaka wa bibiri na gatatu ivyo biganiro bikagenda byigisha abarundi yuko igihugu kitagendera ku ngimba ahubwo kigendera ku ijambo byaribonekeje ubu rero twarabonye yuko inyuma y'amasezerano y'arusha ibi bintu by'amacakubiri y'amoko byagiye bigabanuka kandi byaragiye byongereza kandi no mu ngorane zindi zabonetse mu gihugu inyuma ko n'ukuri atana hamwe wogira ngo warashobora kugereranya izo ngorane n'izo twabonye mu myaka yahera haba inyuma yo kwikukira haba inyuma y'igandagurwa rya perezida n'icyo ndagaye aha turabibona mu nzego haba mu nzego za gisirikare haba mu nzego za leta urasanga hariyo abantu baturuka mu bwoko bwose igihambaye gusa kikaba ari uko bagenda basangira ijambo kugira ngo barongere inyishu ikibazo cose kize kibonetse aha no kuri jewe ndakubwiye ko ndemye kandi ndaremejeje n'abarundi buriya ubwoko si umutahe ntazugira atazwihendako ubwoko si umutahe n'ahandi ngira ngo ubukene bwongeye ubwoko bumwe ngabumengo ubukene buri mu bwo mu moko yose kandi gira umuntu kumererwa neza byongeye mu bwoko bumwe mugabo urabona yuko abagira ngo baberewe neza bashobora kuba bari mu bwoko bwose aha rero nagira n'ukuri ndemesha abarundi yuko jewe ntatinya na gatomi yuko hashobora kugira iby'ubwoko bwaduka ubu ni ibintu uko imyaka igenda bigenda byica agaciro kandi urabona buriya imyaka mirongo ibiri iheze turi muri ya biganiro ibi biganiro rero byadushikanye ku masezerano y'arusha byari ibiganiro byakurikiye mu guheza intambara kandi navyo nyene bikaba bisonga amasezerano y'arusha y'arusha urabona ko byagiye bifasha kugira ngo dushike aho abarundi babone ukundi ibya politike aho kwama igihe cose babigereka ku moko namwe perezida ndayizeye murazi ko mu burundi hamye haduka imbyane z'amoko eka bwari bugiye kuba n'ubwa mbere abategetsi bahanahana ubutegetsi biciye mu nzira ya demokarasi ikibazo cy'amoko coranduranwa n'imizi gute mu burundi n'icyaba kikihari
amoko mu burundi mu mitwe y'abantu arahari kandi iyo umuntu mu mutwe wiwe yiyumvuka cyangwa kuriya ntushobora kubimukuramo bimukuramo mu bikorwa ni nacyo gituma dufatiye kuri kahise k'uburundi twagiye mu biganiro yaba ushatse urabiharira cyane kugeza igihe dufata intumbero y'uko ayo moko tuyemera ko ariho ariko tukayafatira intumbero y'uko dukora ibikorwa kugira ngo twiyumvanemwo bwa mbere na mbere dushikire amahoro bwa kabiri dusubize hamwe kugira ngo ari umuhutu ari umututu ari umutwe ari umuganwa ari inde bwa mbere na mbere yumve yuko ari umurundi ntibaza yuko iyo ntumbero twafashe ari nziza kandi ko ikiringo cy'imfatakibanza twabayemwo twashoboye kubishyira mu ngiro ku buryo n'abana bagize bakireka twese tujye hamwe dusangire inzego zose haba mu z'igisirikare haba mu by'ubutware mu by'intwaro kandi ndibaza yuko ibyo byatugiriye akamaro ari nacyo gituma na jewe nemeza nk'uko perezida ntibantunganya bivuze ko cyo kibazo cy'uko abantu biyumvamo yuko tutagomba kujana bamwe bitwa abahutu abandi bitwa abatutsi kigashobora kuba ikibazo nyamukuru kigomba gutuma abarundi tutandukana ibyo biriko biratumwanya kugira ngo mwarashoboye kubona no mu bihe biheze mu myaka iheze ko ari igihe icyo kibazo cy'amoko cyavuzwe cyane avugwa n'abahutu kikavugwa n'abatutsi bamwe bamwe n'abahutu bamwe bamwe kugira ngo bamwe bashobore kubikamisha ariko mwarabonye yuko bitashoboye kugira intambwe na ntoya ngaha muri iki gihugu cacu ari naco gituma jewe nemeza ko ico kibazo kiriko kirata ikibanza kirata umwanya muri iki gihugu cacu kandi ko abarundi bose bamaze kubona ko atawukamisha ubwoko bwiwe atawe bukaburira ahubwo yuko ibikorwa aribyo tugomba gushyira imbere ubu rero niwo mutima abarundi bagomba gutangura gukoreramwo ari nacyo gituma no mu biganiro byagiye biraba hirya no hino ari no mu migambi yagiye iratangwa hirya no hino ari uko bwa mbere na mbere tugomba kurwanya ubukene ngaha muri iki gihugu tugashyira hamwe tugasabikanya iby'igihugu gitanga ku buryo twese tumaze kujya ku kivi ariho dushobora kuzofasha igihugu cyacu gutera imbere mbese abarundi bose bakaronka koyokwe muri iki gihugu jewe rero nta bwoba mfise na butoya ku byerekeye ingaruka nziza yerekeye intumbero twafashe iri mu ibwirizwa shingiro ari naco ari naco gituma nk'uko perezida ntibantunganya yabivuze na twese tubyemeza ikibazo c'amoko ngaha uko umwanya ugenda niko kigenda gita ikibanza ndemeza yuko mu myaka iri imbere nacyo nyine kizota ikibanza muri iki gihugu na ziriya ngingo zose ziri mu ibwirizwa shingiro zizogera igihe zikavanwaho bano abarundi nk'uko abashintaye babiri babivuze baramaze gutera intambwe ikomeye cyane rwose cyane cyane mu kunga ubumwe mu gushira ikibazo cy'amoko ku ruhande mu gihe hoba hakiri agasigarira k'indyane za politiki n'amoko ibyo bintu ku bwanyu byorangira gute se nibaza ko mu gihugu cyose kandi no mu bihugu tubamo byo hanze amoko arahari mugabo rero ingene amoko abana ingene abantu batahura iby'ubwoko nibyo usanga rimwe na rimwe bitandukanye ibyo rero bivana icyo nakwita mu gifaransa changement de mentalité guhindura ingendo mu gutahura ibyo byose kenshi na kenshi usanga amategeko ariyo abibafashamo iyo amategeko yubahiriza abantu bose abantu bose bakumva ko bangana naco gituma rero mu burundi cagiye kibifasha ubwa mbere nuko abarundi bicaranye hamwe bakavuganyisha ukuri bakicara hamwe bakavuga ko ibibazo bibatandukanya atari ivyo bibaza ahubwo ari abantu baba bashaka gukamisha ivyo bibazo vy'ubwoko ivyo rero nabo banyecubahiro bavuze hariho abanyepolitiki bamwe bamwe bagiye bakamisha ibintu vy'ubwoko mugabo amoko arahari kandi nta hari uwavuka bakamubatiza dagijimana ubundi bakamubatiza yusefu abo bose usanga ari ibintu gusa bitandukanya abantu mugabo kubera ingene sosiyete yagiye ibaho ivyo rero twarabibayemo vyarateye ingorane mugabo nibaza ko ubaho tugeze ingendo twagiye dufata zafashije cyane kugira ivyo vyo turabigabanura ni naco gituma na sosiyete ari izotuma abarundi bongera ivyo bibazo bakavyikuramo kurya sosiyete yafashije kugira ivyo bibazo abarundi babibemo ni nayo na sosiyete izobafasha kugira babivemo naco gituma jewe nta nta mpungenge mfise ego nta mwonga uburi satu udahizwe hariho abantu bamwe bamwe babandanya bakamisha baravye eh, aho umuntu aba aherereye ugasanga bashaka gukamisha ivy'ubwoko mugabo nibaza ko ubu atamahirwe bafise cane kugira ivyo bashobore kubishira mu ngiro kuko igihe abarundi bonyene biyemeje gufata intumbero nibaza ko ata wundi muntu wo hanze ashobora kuza ngo abibafatire canke uwundi muntu yoza ngo ariko arabakoresha nico gituma n'iryo riragiye Ego.
nicubahiro umukuru w'igihugu yitavye imana yasigaye aduhaye kuko abarundi bashobora gushika- gushira hamwe kandi yarabitweretse haba mu bikorwa haba no mu nyigisho yagiye aratanga naco gituma n'ubu nosabira abarundi ko atawoza ejo canke hirya y'ejo abagira ivy'ubwoko vyakamishe vya politiki ahubwo baguma bafatanya mu nda ivyo badashobora kumvikanamo ko bakicaramo bakabiyaga perezida ntibantunganya biramaze kwigaragaza ko ibihugu bitera imbere ari ibihugu cyane cyane birimo amahoro mu Burundi kuva bwikukiye twarabonye ko kuva Burundi bwikukiye hagiye haraba indyane reka ingwano reka abaperezida bagandagurwa ikintu cyo korwa kugira ngo abarundi bavanure n'iyo nyifato yo kuguma batera imbere gatoya bagasubira inyuma kandi ikindi kiringo hokorwa iki abarundi bakwiye kumva iki kugira ngo igihugu kize kize cafata inzira y'iterambere iterambere rirama eka iterambere nyakuri erega ni ukuza turabwira turatwiza ukuri abantu erega n'ibi bihugu tuvuga yuko demokarasi imaze gushinga imizi ntugire ngo byabaye umunsi umwe mukabyumvira ngo bigaca y'uruko abanamba byaraciye nazo nyine mu ngorane zikomeye cyane ugiye kuraba nk'igihugu cy'ubufaransa ugiye kuraba ibyabaye kera mu myaka y'ibinyejana bya cumi na gatanu na gatandatu cumi n'u- cumi n'umunani cumi n'icenda ukaraba icyo gihugu cyacu cy'amerika ibyabaye kuva mu gihumbi kimwe n'amajana ndwi hanyuma ugashika no muri ya ngwano yahuza abo hepfo n'abaruguru ruside ronoro hanyuma ukaraba n'ahandi usanga ibibazo byaragiye biba burya rero mu gihugu iyo umuntu ushaka gutera imbere ica mbere ni ukwemera guhangana n'ukuri uko kuri aha jyewe nzaza yuko mbere ngaha abarundi turiko turatera imbere kugira duhangane neza n'ukuri twabayemwo mu magorwa mu marushwa mu bwicanyi mu mahonyabwoko yagiye aranga kino gihugu mu myaka imwe imwe abarundi bakunda kubona icya kabiri ni ukugira rero indongozi hamwe n'amashyirahamwe hashaka kuvuga imigambwe bafise imbono ku gihugu imbono itagarukira ku minsi y'ubuzima bwabo ahubwo ari imbono ija kure yubaka uburundi hamwe ushobora kugira uti jewe ndafise umugambi mberuka ni uko umugambi ushobora kuzoshika n'imyaka mirongo ibiri mirongo itatu mirongo ine mirongo itanu uri utakiriho mugari umugambi uri kurabandanya ku neza y'igihugu ejo bundi nanye ndaba muri televiziyo aba ariko barasigura ingene bashaka kuja ku ki- eh, kuri mars bakavuga yuko ari ibintu bizo bishobora gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu ntangira nti none mu myaka y'ibihumbi bibiri na mirongo itanu abo bantu baza bakiriho haba namba so bazoshikayo hazoshikayo abandi ubwo bazoshikayo ku izina ry'igihugu ca amerika no ku iteka ry'igihugu ca amerika ico rero n'ikintu cyo kuvuga kugira imbono kubona kure ubonera kure igihugu utabonera kure wewe e, ica nyuma ni ukumenya yuko umuntu yamara umuntu ashobora kugira ibimugora ashobora kugira n'amakosa rimwe rero muri demokarasi tuvuga tuti tuse turiga kuza turitahura kuza natwe turaza tu- dush- eh, ico novuga eh, kwikebuka kwiraba mbega ivyo nemeye narabikoze ndiko ndabikora hanyuma abandi tukemera ko n'abandi baheza bakavuga bati yarabikoze canke ntiyabikoze hanyuma ukamenya yuko mu ntwari iyo ari yo yose haba mu gihugu haba mu mashirahamwe aba amashirahamwe arondera inyungu aba amashirahamwe arondera ibindi usanga buriya bwanira bifise bwanira kuri mushaka gushikako bifise uraro ukomeye burya ikintu bita mu gifaransa le dialogue ari mu ntwaro ari hehe usanga ari ikintu gikomeye cyane ivyo rero abarundi bagira ubwoba tuzobireba ari noneho icyo ndiko ndabona ni uko ahubwo ibihugu vya afurika twavuye eh, mu bukoroni dushobora kuzotera intambwe ikomeye n'ingoga sunda mbere urya muvuduko waranze ibihugu vya buraya ibihugu vya amerika jewe ndabona yuko muri iki kinyenjana mu gice cya kabiri iki kinyenjana afurika yacu izoba ifite uruhare rukomeye cyane mu buzima bw'isi ndabibona ndabona yuko hoho mu kinyana zizokurikira afurika izoba ikomeye kuri ubu mbere irabwe isonerwe kurya ubu ubu igihugu cy'ubushinwa kimeze kandi tuzi ko icyo gihugu cyafatwa mu myaka y'igihumbi kimwe mirongo icyenda na mirongo itanu Ego eh, perezida eh, ndayizeye ah, amahoro ni ikintu gihambaye cyane rwose amahoro aratuma abanyagihugu eka n'abatetsi bashobora kwitaho imigambi iterambere ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi bafate inzira y'iterambere nyakuri ni ikihe biragoye umuvandimwe kugira ngo umuntu atore inyishu irama kuko burya bituruka cyane cyane kuri jewe ku mutima w'umuntu urabona ibihugu ukuntu byagiye birabaho uburundi bukaba uburundi u rwanda rukaba u rwanda tanzaniya ikaba tanzaniya ni uko ari abanyagihugu baba ngaho onya bagiye hamwe bagaharanira yuko ababa muri ako gace bitwa gutyo bitwa abarundi kandi bakaronka ubwenegihugu cy'uburundi kandi bakemera gukorana gushyira hamwe kugira ngo bashobore kubungabunga igihugu cyabo cy'uburundi nacyo gituma inzego zihari zigira igihe zigashinga inzego eh, zi- zishigikira intwaro aha nshaka kuvuga nk'igisirikare igipolisi ubutungane bigomba guharanira ineza y'abanyagihugu baba muri muri icyo gisa- baba kuri ubwo butaka aha rero nshaka kuvuga nshaka kuvuga yuko kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere birakenewe yuko twese tugira umutima w'urukundo urukundo atari rwa rukundo rwa padiri rwo mu isenga rwo gukunda imana urukundo rwo gukunda igihugu cyawe wewe ukumva yuko u- uzomererwa neza ari uko abo musangiye ubwo bwenegihugu nabo nyene bamerewe neza perezida ntiwanuwaye yavuze ati abantu ahantu hari abantu haraba uruntu runtu nibyo ariko urwo runtu runtu rugomba gutorerwa ankadre kadre izo ngorane zigomba gutorerwa inyishu ka burundi ka barundi ni nacyo gituma mvuga nti ingorane dukunda kugira ni ukwikunda cyane umuntu ugasanga ahakwiyumvira igihugu akiyumvira we wenyine kandi azi neza yuko adashobora kuzomererwa neza bene wabo bamerewe nabi kuko bizana ingaruka mbi biraba biriko biraba muri amerika ibyo bibazo by'abirabure ni iki bene ibyo ni uko abantu batabibona abo bategetsi bamwe bamwe bituma igihugu gisubira inyuma injyane hagati y'abarundi zituma igihugu gisubira inyuma injyane z'amoko zituma igihugu gisubira inyuma injyane ziturutse ku bukene bituma igihugu gisubira inyuma ariko twese tugiye hamwe ibyo byose tukabishyira hamwe tukaza turaba icyo twokora kugira ngo jewe mererwe neza n'uwo wundi amererwe neza kumenya kumererwa neza mu bandi atari ukumenyera kumererwa neza wewe wenyine kuko icyo gihe ingaruka yabyo ku gihugu iba nto cyane aha rero ni ikintu nibaza yuko abarundi tugomba gushira mu mutima tukakimenyera tukakimenyereza mu bikorwa bya minsi yose buri muntu mu gisata aba ariko arakoramwo ari nabyo dusaba abayobozi b'igihugu cyacu yuko bagomba kutumenyereza no kumenyereza abarundi kugira ngo ibe akaranga k'abarundi n'ayandi makungu arabirako kuko nta nkeka y'uko dufite ubwo mutima tukarangura ibikorwa byacu bya buri munsi muri uwo mutima nta nkeka y'uko n'ibindi bihugu tuzobyereka igihandure kuko ingaruka yabyo ni uko twese tuzokora dukora ku murongo umwe mu ntumbero imwe ukazosanga turanyaruka mu iterambere kuruta ibindi bihugu kubera umurava tuzoba turiko turakorana no kubera intumbero imwe tuzoba turiko turakoramo mu bisata byose haba mu myuga haba mu byerekeye ubutungane haba mu byerekeye kubungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu haba mu byerekeye ibikorwa by'iterambere mu mahinguriro n'ibindi yewe nuko ndabibona egome eh, mushe nta hino sambano abarundi bokora iki eka abanyapolitiki bokora iki kugira ngo uburundi bufate inzira y'iterambere eh, iterambere rirama atari rya terambere ryo mu myaka nka cumi ugaca busubira inyuma y'indi myaka nka cumi n'ibiri Eh, icyo ni ikibazo kigoye kuko uri umunyepolitike uraraba n'ibihe uba urimo ukaraba n'ivyo abenegihugu abo utwara baba bakeneye n'ivyo biri muri ico gihe kuko uko umuntu yatwara aheze imyaka itanu canke cumi canke mirongo ibiri sigashobora gutwara uno munsi munazi ko ku muntu yatwara aheze imyaka mirongo ibiri hariho abatari bafise ubuhinga bwa none nka za telefone numva zo interineti bigize rero nk'iyo utwara rero rero urashobora kuba ufite imi- eh, imigambi mugabo no kuraba n'ivyo n'icyo gihugu ushitsemo eh, ingene eh, abantu ivyo baba bakeneye donke ukadabuta politiki yawe ku mageje y'abenegihugu aho bushitse mugabo gikuru cyane umuntu abanza gushimikira ko nuko igihugu kiba gifise amategeko atomoye kuko igihugu kitagifise amategeko n'ibyo umuntu akora biragorana naho uvuga ngo uriko uragerageza kwiyadabuta ku byo ibiwugezemo biragorana icya mbere rero ni uko igihugu kitazogira amategeko atomoye ku barundi bose hanyuma imbere y'uko igihugu kigira n'amategeko kandi ndasubiye inyuma ni uko umurundi wese ateza kubanza kumva ko ari umurundi afite igihugu kandi icyo gihugu agifisemo tuwo akagiramo na devoir cyane cyane icyo mvuze amadevoir ni uko umurundi amenya ko ahamagariwe gufasha abamurongoye kugira nabo igihugu gishobora gutera imbere icya kabiri ni uko amategeko ategereza kubahirizwa abarundi bategereza kumenya ko amategeko ari ikintu gikuru nta muntu n'umwe ari hejuru y'itegeko riba ryashyizweho hariho abantu rero baca barengana amategeko ugasanga bagiye kugira ibindi icya gatatu ni uko abarundi bava mu ngendo y'uko ubuzima ari politiki iyo ni ibintu duhitiyemo cyane abantu bose babona ko kazoza k'umuntu ari politiki ari nacyo gituma iyo hageze ibihe bya politike iby'amatora by'ibiki usanga abarundi kenshi usanga imitima yashushe muri icyo gihe rero ni uko leta abarongoye leta eka n'abarundi bose bateza kuraba icyo ni ukwita alternative à la politique cyane cyane ibyerekeye ubutunzi eka n'ibindi bintu ibyo nabyo bagakereza kubiteza imbere kugira umurundi ntabone ko ejo yahora ari depite abonye yuko ashobora kuza kuba nk'umwarimu acabona ko isi yose imuguye ko akabona yuko nta handi asubiye ariko agiye guteza imbere igihugu cyangwa wahora uri umurimyi ukabona ko ugiye kurima ukabona ko ugiye guteza imbere igihugu mu burimyi ni nacyo gituma bizotanga iyindi ntumbero hanyuma n'abanyepolitike nyine bamenye yuko iyo bari kubashikiriza imigambi yabo atari ukwemera kwemera ibiti ahubwo bemera imigambi izotuma abenegihugu bashobora kwiteza imbere bakarondera ubundi buzi ntibereke gusa muri politiki babemerera ngo uzoba shefu de zone uzoba depite uzoba iki ko abarundi bose ntibashaka gupfirwa ibyo bintu bateza kubihindura abanyepolitike cyane cyane bibi bikorwa bari ku kintu nkaba nta nshima cyane no mu migambi numvise nyine icyubahiro mukuru w'igihugu yatowe ubukwe ubu ari kujya ku kivi ni umwimbu ni ukuvuga ko abantu bateza gukora abantu bateza gukora akazi niko gateza gutuma ibintu byose bitangura kujya mu buryo nuko ndabibona hanyuma ku bindi nabyo ni uko abarundi twamenya ko iki burundi butegerezwa kugira n'imigenderanire myiza n'abandi n'ibindi bihugu cyane cyane imigenderanire mu ntumbero y'uko bubahana ntihagire uwuvuga ngo jewe kubera n'igihugu kanaka ntegereza kugendera kuri iki gihugu kubera uko cyifashe bakagenda muri ya bindi avuga ntuzenya diplomasi egara egara donc bakumva ko bangana iyo bariko baravugana nacyo bituma mvuga nti ibyo vyofata cyane kugira uburundi bushobore gutera imbere kandi buronke n'amahoro arama mu gusozera ikiganiro bashinga ntahe ntitwokirangiza tutavuze cyane cyane ku vyerekeye nka kamo mwotera abarundi muri rusange muri ibi bihe bigoye igihugu kamo perezida ntibantunganya baba abanyapolitike baba abajejwe umutekano baba abajejwe inzego za leta n'abanyagihugu muri rusange reka mfatire mbere mbaye nk'uyo umwe kaminuza aheje kuvuga mfatire ku ijambo ryavuzwe n'uwo yari yatowe ngo azotware uburundi muri iyi myaka ikurikira yari afise icivugo yavuga ati twese turi hamwe byose birashoboka kandi numvise n'abandi babivuze igihambaye ni uko twese tuja hamwe twese tuja hamwe igihe cyose twari bya nkenerwa byo kwerekana koko ko turi hamwe kandi kuja hamwe si kuvuga yuko mwese muba muri mu nzego habanamba ni ukumva gusa yuko umwe wese yubahirijwe mu gihugu ciwe ivyo nivyo bihambaye niho rero ngira nti umuntu wese aha amenye ko dufise itunga rikomeye twahawe n'imana igihugu cacu c'uburundi nico dutegerezwa kuba dushira imbere gukora byose tubigize gutyo nta nkeka ibintu bizogera neza perezida ndayizeye namwe mu kanya gatoya cyane rwose kamwe mutera abarundi muri rusange n'akahe muri iki gihe cy'ucunamo harakenewe yuko abarundi twese dufatana mu nda tukumviriza abayobozi bacu icyo batubwira kugira ngo tuzoshobore guherekeza umuvandimwe wacu yahora ayoboye igihugu cyacu bwa kabiri ni kugira ngo inzego zitegekanijwe n'amategeko kugira ngo zizosubizweho bivuye mu matora zijeho neza ibyo rero birasaba yuko twese tuja hamwe tukaba turi turi umwe mu barunda ari naco gituma dusaba inzego zizojaho mu bihe biri imbere yuko zikora ku buryo abarundi twese tuja hamwe ari abari mu burundi ari n'abari hanze bagataha kugira ngo twese dusenyere ku mugozi umwe twubaka ubu burundi ndibaza yuko abarundi bari hanze barafite icyo bashobora kungura iki gihugu kandi nk'uko mubizi igihugu gikomera gikomejwe n'abacu kandi nta gihugu gikomera kidafise abanyagihugu bakwiriye murumva rero aha nshaka kuvuga yuko kugira abantu batari bake mu gihugu ni itunga rikomeye cyane cyane igihe bose tubashyize ku bikorwa tubashyize ku ari nacyo gituma na jewe nshyigikiye intumbero watowe kuyobora iki gihugu yama ariko aratubwira yuko abarundi agomba kuzobashyira ku kivi yego bazoje ku kivi ariko banasabikanye ibivuyeyo ino sambano namwe akamo mu kanya gatoya cyane rwose akamwe mutera abarundi ni akahe akamwe batera nk'uko ikiganiro cyari cyatanguye ni uko ubwa mbere ho bo kwihangana mwibyara bishyikiye uburundi tugaherekeza umukuru w'igihugu cyacu twahora dukunda cyane tukamwerekana mu iteka ry'abangere kandi tukazokurikiza irage ryiwe mu bikorwa byiza yahora akorera uburundi hama kandi kamunteye abarundi bose bari mu burundi kandi abari hanze bose nk'uko ubwa mbere ho umurundi wese ahari yo kwambara idarapo y'uburundi akumva ko ari umurundi akumva ko anezerewe kuba umurundi hanyuma inzego zaraye zigiyeho umurundi wese ego rimwe na rimwe hari udashobora kuba yarazitoye kubera imbonini imuga kumva ko ari inzego ziserukira abarundi bose zitanze guserukira umugambwe warabashyize imbere ariko nabo nyine bakamenya ko nabo batowe bakamenya ko baje gutunganiza abarundi bose abarundi rero twizere duhe ingufu izo nzego zaraye zitowe kugira zirabe ko gushikana imbere mu bikorwa by'iterambere eka no mu bumwe burama murakoze dr innocent bano turagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye radiyo ijwi rya amerika turabashimiye namwe perezida ndayizeye domitien ndabashimiye namwe perezida sylvestre ntibantunganya mwakoze mwese urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana ikiza kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana ikiza kiruta ibindi urupfu ni wo muryango ugana imana nyir'ubuzima ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'imana mu kinyarwanda upfa n'ukwitaba imana mu kinyarwanda upfa n'ukwitaba imana mu kinyarwanda upfa n'ukwitaba imana urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana ikiza kiruta ibindi nta rupfu rwiza rubaho yaba jenoside cyangwa intambara uwishwe n'abikorera uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko